muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu naho kuri facebook live ni kuri vowa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umubano w'u rwanda n'ubufaransa umaze igihe uhoramo igitotsi ahanini gishingiye ku mateka n'uruhare u rwanda rushinja ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane icyakora kuva icyo gihugu kibonye ubuyobozi bushya buyobowe na perezida emmanuel macron hari byinshi bisa nk'aho birimo kugenda bihinduka uwo mubano kandi washimangiwe n'uruzin- n'uruzinduko umukuru w'igihugu cy'u rwanda aherukamo mu bufaransa mu kwezi kwa gatanu muri urwo ruzinduko ni nabwo hatangajwe ku mugaragaro kandidatire y'umunyarwandakazi louise mushikiwabo ari nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie uwo mubano na politike mpuzamahanga y'u rwanda muri rusange nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none kuri telefoni turi kumwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba ambasaderi olivier nduhungirehe mbere y'uwo mwanya ambasaderi nduhungirehe yahagarariye u rwanda mu gihugu cy'ububirigi mbere yaho akaba yari yungirije intumwa y'u rwanda mu muryango w'abibumbye ambasaderi nduhungirehe ikaze cyane kuri radiyo ijwi ry'amerika
murakoze hirya no kuntumira ikindi twakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ni uko uyu munsi mu gihugu cy'uburusiya ari naho ari nabwo hatangira imikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru twakwibutsa abumva radiyo ijwi ry'amerika ko mu mihango yo gutangiza icyo gikombe u rwanda ruhagarariwe na perezida paul kagame wanabonanye ku munsi w'ejo na perezida w'icyo gihugu vladimir putin Ah, bwana nduhungirehe mbere na mbere ikipe uha amahirwe muri iri rushanwa ni iyi
murakoze Eh, ubundi eh, hari amakipe menshi eh, ahabwa amahirwe eh, akenshi aba ari amwe Eh, hari ikipe eh, ya brezil buri gihe ihora igaruka hakaba ikipe y'ubudage eh, ubufaransa eh, n'izindi ngira ngo ariko tura- turabizi ko mu gikombe cy'isi buri gihe habamo eh, ibintu bitunguranye za surprise ku buryo hari amakipe eh, ashobora kugitwara cyangwa akagera kure atarateganyijwe Hmm. N- n- u- wanze kugira icyo uvuga ku kipe uha amahirwe wenda ku byaba ari impamvu za diplomasi
ntabwo ari impamvu za diplomasi kubera ko eh, hari amakipe aba ari mu kigero kimwe ayo ngayo navuze n'andi aba akomeye aba azwi ku buryo utakwihandagaza ngo uvuge ngo iyi kipe imwe niyo izagitwara byanze bak- bikunze nta kipe iri hejuru y'izindi ku buryo bugaragara eh, ku buryo wavuga ko eh, yagitwara muribuka mu- mu gikombe cy'isi gishize cya bibiri na cumi na kane aho eh, ikipe y'ubudage yatsinze eh, ya brezil ibitego birindwi birindwi kuri kimwe Hmm.
icyo gihe ntabwo rwose nta muntu wabiteganyaga ku buryo n'ubu ngubu rero n'ubwo hari abavuga brezil hari abavuga ubudage hari abavuga ubufaransa cyangwa se esipanye ntawavuga ko hari ikipe irusha ayandi ku mugaragaro ku buryo ariyo ihabwa amahirwe- amahirwe yose nk'uko ubivuze reka tuzategereze umunsi wa nyuma w'umukino wa nyuma aribwo hazamenyekana ikipe izegukana igikombe cy'isi reka tugaruke rero ku bijyanye n'ikiganiro cya none aho twibanda hanini ah, kuri politike mpuzamahanga y'igihugu cy'u rwanda n'uburyo u rwanda rubanye n'ibindi bihugu ndetse n'imiryango mpuzamahanga Ah, mu kwezi gushize nibwo u- perezida w'u rwanda paul kagame yagendereye igihugu cy'ubufaransa aho yagiranye ibiganiro na perezida w'icyo gihugu emmanuel macron benshi bavuga ko bisa nk'aho ah, ah, ari uruzinduko rwahinduye uburyo ibyo bihugu bisanzwe bibana Ah, bwana nduhungirehe wari muri icyo gihugu nawe impamvu nyamukuru ah, mubona ariyo yabaye intandaro yo gusubiza umubano hagati y'ibihugu byombi wavuga ko ari nk'iyi
nta gushidikanya eh, biragaragara ko ari ubuyobozi bushya bwaje bufite amatwara mashya yo kugira ngo ibibazo byacu eh, ibibazo hagati y'u rwanda n'ubufaransa tubiganireho eh, turebe tubijye mu mizi hanyuma ariko tu- dukom- du- duteze imbere umubano kuko eh, u- u rwanda ni igihugu eh, eh, ubu ngubu kiyobora umuryango wa afurika yunze ubumwe ariko gifite n'ijambo muri afurika kandi n'ubufaransa nacyo ni igihugu gikomeye ku isi kiri kimwe mu bihugu bihoraho mu kanama k'umutekano eh, k'umur- eh, k'umuryango w'abibumbye ndetse kikaba n'igihugu gikomeye ki- kiri kimwe mu nkingi eh, z'umuryango wa- eh, w'uburayi bwunze ubumwe Donc, kuba u rwanda n'ubufaransa byateza imbere umubano ni ikintu ni ikintu cyari ngombwa kandi ni ikintu gishimishije murabizi yuko eh, perezida macron na- na perezida kagame bahuye bwa mbere eh, umwaka ushize eh, mu- mu nama y'akana- mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi kwa kwa Kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi hanyuma bongera guhura i- i New Delhi mu- mu buhinde eh, mu buhinde eh, mu kwezi kwa gatatu eh, mu- mu nama yiswe eh, ya international solar alliance hanyuma rero icyo gihe nyuma perezida macron atumira perezida kagame kujya mu bufaransa kwitabira inama y'ikoranabuhanga ya vivatek rero ni muri urwo rwego yari agiyemo hanyuma eh, a- anahagira n'urugi- n'uruzinduko rw'akazi aho yabonanye na perezida eh, emmanuel macron Mm. Har- hari abashobora kuvuga ngo sibwo bwa mbere u rwanda n'ubufaransa bigerageje kongera gusubukura ah, umubano wabyo Ah, ndibuka ubwo perezida francois sarkozy yari ku butegetsi nabwo nanone habayeho kugerageza gusubukura umubano icyo gihe ikitaragenze neza ni iki
Eh, ngira ngo murabyibuka yuko eh, na perezida nicolas sarkozy yaje mu rwanda ndetse na perezida eh, kagame ajya mu bufaransa eh, mu nama ya Fran- ngira ngo ni france eh, afrique Eh, icyo gihe rero ngira ngo ntabwo igihe cyahagije igihe eh, perezida nicolas sarkozy yari afite ntabwo cyari gihagije kuko yagize manda imwe nyuma rero eh, uwamutsimbuye ntabwo yakomeje inzira eh, nicolas sarkozy eh, yari arimo Eh, muzibuka yuko igihe yazaga mu rwanda eh, yemeye amakosa eh, ya ya leta y'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi n'ubwo a- atakomeje ngo ngo ah, abivuge byose asabe n'imbabazi ariko byari mu nzira nziza ku buryo rero nta- eh, njye mbona yuko atabonye umwanya wo ku- wo gukomeza kuri iyo nzira ubu ngubu rero tu- hari perezida mushya eh, Emmanuel- emmanuel macron nawe ufite eh, ingamba nk'izo ngizo ufite objectif yo kugira ngo u rwanda n'ubufaransa bubane neza ubwo tuzakomeza muri iyo nzira turebe ukuntu twakomeza guteza imbere umubano wacu Mm, hanyuma kenshi na kenshi ibiganiro nk'ibyo buri gihugu kiba gifite ibintu gikomeyeho cyifuza ko byava mu nzira kugira ngo uwo mubano urusheho kugenda neza ni nk'ibiki u rwanda ruheraho ruvuga ngo ubufaransa nirushyira mu bikorwa ibi twifuza umubano uzarushaho kumera neza cyangwa se n'abafaransa nabwo hari igihe bavuga ngo twebwe hari ibyo dusaba u rwanda kugira ngo umubano tugeze ku yindi ntera ibyo bintu ni nk'ibihiye ahanini kenshi bya- bya- byari bimaze igihe bitumvikanywaho kimwe
birumvikana ko ikibazo kiri hagati y'u rwanda n'ubufaransa gishingiye kuri jenoside yakorewe abatutsi eh, cya- cyane cyane ku ruhare eh, eh, bamwe mu ngabo eh, z'abafaransa ndetse n'abanyapolitiki bagize muri iyo jenoside hakaba n'izindi ngaruka nazo zijyanye n'abakekwaho kuba barakoze jenoside bahungiye mu bufaransa bata- badacibwa imanza uko bikwiye ibyo bibazo nibyo bibazo tugomba kureba hagati y'ibihugu byombi ngira ngo muribuka yuko no muri muri conference de presse mu kiganiro n'abanyamakuru cyakurikiye eh, umubano- umubonano hagati wa- ya ba perezida bombi eh, perezida macron yavuze ko hazashyirwaho eh, itsinda eh, ry'impuguke n'abahanga mu mu mateka bazatwi- eh, b'impande zombi bazatwigira neza icyo kibazo cy'uruhare eh, rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo gifatirwe umwanzuro ariko bitabujije ko hakiri eh, ni- eh, na na za procedure ziri mu butabera nazo zigomba zigomba gufatirwa umwanzuro kuko iyo ubirebye usanga eh, hari izimaze imyaka irenga makumyabiri cyane cyane ibya ibya iriya nkete ya- y'uwahanuye indege ya perezida wa habyarimana Mm, hari n'ikindi kibazo mwakunze kugara- kugarukaho cyane kijyanye ah, n'inyandiko ubufaransa zif- bufite mu bubiko bwazo Ah, icyo kibazo cyo kigeze he kugeza iki gihe kuko u rwanda rwakomeje gusaba ko izo nyandiko zishyirwa ahagaragara
icyo kibazo kiracyaganirwa ko kijyanye nyine na jenoside yakorewe abatutsi n'uruhare rw'abafaransa muri iyo jenoside Eh, icyo kibazo nacyo cyaganiriweho n'ibibazo byarabajijwe perezida macron yabajijwe icyo kibazo muri co- conference de presse ndetse n'ejo bundi mu nteko y'abafaransa eh, minisitiri w'ubu- eh, minisitiri wa defense minisitiri w'ingabo florence parly nawe yabajijwe icyo kibazo Eh, wabonaga bose basa nkaho nta kibazo bafite cyo ku cyo gukora classification y'ayo mashize ni ukuvuga eh, ku gushyira gushyira Hanze.
hanze ku- kugira ngo aba- abaturage bamenye igikubiye mu nyandiko za za kiriya gihe muri za mirongo icyenda kugeza icyenda na kane Eh, ubwo rero eh, twebwe tuzakomeza dutwaye n'abafaransa ariko icyangombwa ni ukujya eh, ni ukuta- ni ukudahagarikira kuri iyo za archive no kureba neza ikibazo cyo- cyose uko giteye ngira ngo tuzabikorana turebe ukuntu twagifatira umwanzuro Eh, ibyo ni ibijyanye ibyo u rwanda rwasabaga ubufaransa ese hari ibyo uru- ubufaransa bwasabaga u rwanda ku buryo bwihariye kugira ngo uwo mubano utere indi ntambwe
nta kintu cyihariye badusabye kubera ko twebwe iyo urebye amateka yacu hagati y'ubufaransa eh, n'u rwanda ikibazo akenshi kiri ku ruhare rw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi Eh, twebwe tukaba twaragerageje na nyuma ya jenoside gukomeza eh, kubana neza n'abafaransa n'ubwo hari ibita- bitarakemutse ariko abafaransa rero nta kintu bigeze badusaba kuko nta n'igihari eh, u rwanda eh, rwakoze cyatuma eh, eh, cyashyira agatotsi mu mubano w'u rwanda n'ubufaransa Mm. ubu ngubu mwavuga ko ah, uwo mubano ugiye gusubiraho nta nta- nta- nta- nta- nta gushidikanya ko uzongera gusubira inyuma nk'uko byagiye bigaragara mu mu- mu minsi yashize
muri diplomasi ntawe ushobora guhamya ko ibintu ariko bizamera ko ariko bizahoraho Eh, twaranabibonye no ku gihe eh, cya perezida nicolas sarkozy ariko icyangombwa ni uko hagaragaye ubushake eh, bwa bwa perezida macron na guverinoma ye bwo kugira ngo eh, uyu mubano tuwu- eh, tu- tuwuteze imbere ariko ari nako tujya mu mizi y'ikibazo Nti- ntidukore ibyo gupfukirana ngo du ngo du tuvugane gusa ariko tut- tutajya mu mu mizi y'ikibazo ngira ngo eh, hari ikibazo cyabajijwe perezida Macron mu- muri muri icyo kiganiro n'abanyamakuru nyum- nyuma y'umubonano na perezida kagame bamubaza ibya ambasaderi w'ubufaransa niba bazashyiraho undi ambasaderi w'ubufaransa mu rwanda we arasubiza yuko icyangombwa ari uko eh, eh, ibibazo bituma u rwanda n'ubufaransa bitabana neza byabanza bigakemuka hanyuma icya ambasa- ikibazo cya ambasaderi kikaza bivuze rero yuko we afite ubushake bwo kubanza kureba ibibazo uko biteye no kugira- no kugira ngo tubishakire igisubizo hanyuma eh, n'ibindi nabyo bikazaza nyuma Mm. Ah, aho nanone muri uwo mubonano mu gihugu cy'ubufaransa hagati y'intumwa z'u rwanda n'intumwa z'ubufaransa ni nabwo umukuru w'igihugu cy'u rwanda yatangaje ku mugaragaro kandidatire y'umunyarwandakazi louise mushikiwabo Ah, uyu asanzwe ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivu- bikoresha ururimi rw'igifaransa bita francophonie ese ah, kuba ubufaransa bwaremeye gushyigikira kandidatire y'umunyarwanda ibyo ngibyo mwebwe nk'abanyarwanda mwabyakiriye gute
Eh, twarabyishimiye eh, kubera ko eh, u rwanda ni igihugu eh, kiri muri eh, f- francophonie umuryango wa francophonie eh, kuva ugishingwa eh, muri za mirongo irindwi Eh, ubu rero kuba ubufaransa eh, bushyigikira kandidatire y'u rwanda eh, twizera yuko izanashyigikirwa na- n'umuryango wa afurika yunze ubumwe ni ibintu bishimishije kandi bizaduha eh, bizaha amahirwe eh, minisitiri wize mushiki wabo ngo atozwe kuba umunyamabanga mukuru w'iyo oef eh, ari nabyo bizamuha eh, ubushobozi bwo kuvugurura uriya muryango kugira ngo buteze imbere maze ugirire akamaro ibihugu biwugize hari abakunze kuvuga ngo kuba u rwanda rimwe rwarahagaritse ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa cyane cyane mu mashuri ah, ko rutari rukwiye kwemererwa kuyobora uwo muryango ndetse bakanongeraho ko umubano wagiye ah, uhagarara rimwe na rimwe hagati y'icyo gihugu n'u rwanda nabyo byakabaye impamvu y'uko u rwanda rudakwiye kuba kuyobora i- iryo shyirahamwe mwebwe mwabivugaho iki ibyo ngibyo
ubundi francophonie ntabwo ari ubufaransa kuba u rwanda eh, rwa- rufi- rwarigeze kugirana ibibazo mm, bya diplomasi n'ubufaransa ntabwo bivuze ko eh, hari ingaruka bigira kuri francophonie Eh, ariko eh, ku byerekeye igifaransa eh, nabyo impamvu impamvu murazizi ntabwo u rwanda rwigeze ru- ruhagarika igifaransa igifaransa kiracyari eh, langue officielle mu rwanda eh, ariko igifaransa nk'uko mubizi kiri ni ururimi nako icyongereza nirwo rurimi rwigishwa mu mashuri ibyo rero ntabwo bivuze ko twavuye muri francophonie turacyayirimo tuzakomeza kuyiteza imbere ahubwo n'abavuga ibyo bashobora no kubibona ukundi Ba- ubundi niba babona ko u- u rwanda ru- eh, rusa- igifaransa mu rwanda kidahagaze neza ahubwo wenda eh, kuba u rwanda eh, rugiye kuyobora nako kuba minisitiri mu cyiciro bagiye kuyobora uwo muryango wenda bizagira eh, uruhare eh, ruri pozitifu ku- eh, ku rurimi rw'igifaransa mu rwanda ngira ngo ushobora kubibona no kuri urwo ruhande eh, ruri ruri pozitifu Mm. Ah, ambasaderi nduhungirehe ah, bakunze kuvuga mu kinyarwanda ngo igi- igiye kurisha ihera ku rugo mu bijyanye n'imibanire ah, y'u rwanda n'ibihugu ah, bituranyi byarwo uwo mubano muri iki gihe muvuga ko uhagaze ute
umubano w'u rwanda n'ibihugu by'amahanga bifashe neza Eh, eh, ngira ngo mura- muranabibona muri iyi minsi aho eh, nyakubahwa eh, perezida wa repubulika eh, amaze igihe ahura eh, n'abayobozi batandukanye bo- bo ku isi Eh, ejo yahuye na perezida vladimir putin eh, w'uburusiya mu minsi ishize akaba yari yarahuye n'abandi bayobozi ba ba G7 mu nama yabereye i Quebec barimo minisitiri w'intebe Trudeau wa Canada akaba kandi yari yarahuye n'abandi bayobozi mu- mu ntangiriro z'uyu mwaka perezida Tr- Trump w- w'Amerika eh, twavuga perezida Macron ndetse n'abandi n'abandi bayobozi bo mu- bo mu- ku isi no muri Afurika minisitiri w'intebe eh, mushya wa wa Ethiopia eh, perezida perezida wa Ghana perezida wa Zambia hari biragaragara ko umubano w'u rwanda ugenda utera imbere mu bihugu byose haba muri afurika haba no mu tundi turere bikaba ari ibintu bizagirira akamaro u rwanda n'ubutwererane eh, hagati y'igihugu cyacu n'ibyo bihugu Ha- hari abibaza muri iki gihe u rwanda ruyobora umuryango wa afurika yunze ubumwe iyo perezida kagame agiye kubona n'abo bayobozi agenda yambaye iyihe ngofero iy'u rwanda cyangwa se ingofero y'umuryango wa afurika yunze ubumwe
agenda yambaye ingofero zombi kuko zo azifite Eh, ni- niyo baganira kenshi eh, aganira n'abo bayobozi baganira ku bibazo eh, bijyanye eh, na afurika muri rusange akabiganiraho nk'umuyobozi w'umuryango wa afurika yunze ubumwe ndetse no ku mubano w'u rwanda n'ibyo uh, bihugu kugira ngo abafite izo ngofero zombi kandi buri gihe niko bigenza Mm. hanyuma se ku bijyanye n'ibihugu by'akarere byo ah, wavuga ko u rwanda rubanye gute na- na- nabyo hari ibibazo tuzi ko biri hagati y'u rwanda n'u burundi rimwe na rimwe hari igihe humvikana utubazo hagati y'u rwanda na uganda utubazo hagati y'u rwanda na kongo Ah, i- wavuga ko u Rwa- u rwanda rubanye rute n'ibihugu bibanyi byarwo
nibyo nta bi- nta zibana zidakomana amahembe eh, ni- bikunze kubaho akenshi mu bihugu byinshi ariko eh, ubusanzwe umubano hagati y'u rwanda n'ibihugu bya afurika n'ibihugu byo mu karere muri rusange eh, wifashe neza abateye imbere eh, ariko ntibibuza eh, yuko hakiri utubazo eh, n'ibihugu bimwe na bimwe eh, duturanye ibyo mwavuze eh, kubera impamvu impamvu zihariye ariko u rwanda rukomeza uko rushoboye kugira ngo ibyo bibazo bi- eh, bikemuke kuko ngira ngo muribuka hano eh, i kigali mu kwezi kwa gatatu ko habaye inama yo gushyiraho isoko rusange iriya ya african continental free trade area eh, y'ubuhahirane n'ubucuruzi nta mupaka ibyo rero ntabwo bizashoboka niba hari ibibazo mm, by'amakimbirane cyangwa se ibibazo by'intambara muri afurika rero ibihugu duhahirana eh, bi- ni ibihugu duturanye tukaba rero dukeneye kugira ngo eh, dukomeze eh, tuganire eh, n'ibibazo biriho tubikemure maze dutere imbere kugira ngo afurika ya yindi twifuza yiteze imbere maze igire eh, uruhare mu ruhando mpuzamahanga hari abavuga ngo muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u rwanda ah, ari we uyobora ishyirahamwe ry'umuryango wa afurika yunze ubumwe yakabaye ari we ufata iya mbere mu kugerageza gushakira ibi- i- umuti ibyo bibazo by'amakimbirane biri mu bihugu bya afurika kugira ngo ibyo mwifuza kugeraho cyane cyane bijyanye n'isoko rusange bibe bi- byagerwaho dore ko n'ayo masezerano yashyiriweho umukono i kigali mu rwanda
n'ubundi nibyo ashinzwe kuko i- imwe mu ntego y'icyo twise agenda 2063 ni ukuvuga intego uh, umugabane wacu uzaba ufite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu n'itatu ni ukuhagarika intwaro uh, n'intambara muri afurika Uh, mu cyongereza to silence the guns Uh, ibyo rero ni gahunda y'umuryango wa afurika yunze ubumwe na perezida kagame nka perezida w'uwo muryango eh, ari mu babishyira mu bikorwa mu bikorwa murabizi yuko eh, hari amakimbirane hirya no hino cyane cyane muri a- mu- muri aka karere ka afurika yo- yo hagati na afurika y'iburasirazuba rero eh, perezida eh, kagame arakomeza kubikurikirana eh, n'inama ziba za summit ziganira kuri icyo kibazo kugira ngo zirebe ko eh, za- zashakira umuti ayo makimbirane ariko murabizi yuko hari a- am- zimwe mu ntambara n'amakimbirane bimaze imyaka myinshi ku buryo bitoroshye guhita u- umuntu abibonera umuti mu mu mwaka umwe gusa Mu- muri iki gihe cya manda ye y'umwaka nk'umuyobozi mukuru wa afurika yunze ubumwe eh, eh, ni iki perezida kagame yifuza kugeraho ni iki kiza ku isonga mu migambi ye eh, yifuza kurangiza igihe azaba ayobora uyu muryango
Eh, hari byinshi hari n'ibyamaze gukorwa nk'ibyo navugaga ibyo bya- by'isoko rusange ya afurika ndetse hari ne- n'ibindi byashyizweho umukono nk'amasezerano ajyanye n'urujya n'uruza rw'abantu free movement of people ibijyanye n'iyi eh, no gushyira isoko rimwe mu ry'ikirere mu- bwa- muri afurika gituma byatuma eh, indege zigenda ku mugabane wa afurika nta- nta nkomyi hakaba ndetse eh, n'ibyo ibijyanye no gushyiraho gukomeza gushyiraho iyi pasiporo ya afurika ibi byose bijyanye na integration kuko nicyo kintu cyangombwa hanyuma hakaba n'ibyo bindi navuze rero byo gukomeza gushakira eh, igisubizo ku ku muti gushakira umuti ku bibazo bijyanye n'intambara n'amakimbirane arangwa muri afurika ariko nk'uko mubizi perezida kagame ntabwo ari perezida w'umuryango wa afurika yunze ubumwe gusa ahubwo ni a- anayobora eh, n'iri vugurura ni- eh, rya- ry'umuryango wa afurika yunze ubumwe muri iryo vugurura rero akaba yaratanze na proposition nyinshi byo bikaba bizanakomeza na nyuma ya manda ye ni ikintu rero cyangombwa kuko nicyo kizatuma uyu muryango twese eh, twifuza ko watera imbere wivugurura kugira ngo urusheho gutanga umusaruro aribyo bizatugeza kuri integration twese twifuza Mm. mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twatumiye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba w'u rwanda ambasaderi olivier nduwungirehe turaganira ahanini kuri politike mpuzamahanga y'igihugu cy'u rwanda kuri telefone dufite n'abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira ibyo babaza minisitiri nduwungirehe maxime wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
aha ubundi ni umukunzi wanyu mwise neza maxime gasogi ari yasubije inkozi iki ikibazo cyawe
ok ngewe reka mbanze mbashimire
turakumva noneho ngewe rwose nawe ndashimira umubano mwiza uri hagati y'u rwanda n'ubufaransa ariko tukaba tuzashimishwa no kubona umubano uri hagati y'u rwanda n'ubufaransa ukomeje mbese natwe n'ibyo twifuza nk'abanyarwanda muri rusange urakoze maxime Ah, dufite kandi louis michel wiriwe neza
uriyo wa nshuti we yego uri hehe
ubu ndi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ikibazo cyawe
ngewe ndababaye Mm.
kubera ko u- urebe mu bigaro twagiranye mu mpera z'umwaka ushize Mm.
hari ikibazo nabajije Mm.
abafaransa ngewe mbaze nduhungire vurema sekreteri jenero ariko uraho nduhungire uraho wa nshuti we
baza ikibazo mishe baza ikibazo minisitiri arakumva
aranyumva minisitiri Mm.
narabajije Mm.
urumva nshuti ndakumva gi- gira vuba dufite abantu benshi kuri telefone Ubwo- uretse gatoya narabajije hano mu rwanda u rwanda rwakoze ibishoboka byose rwunga abanyarwanda icyo kibazo narakibajije ariko abafaransa barahari bakoze ibintu hano mu rwanda barahari ariko nkibaza nkavuga nti, ariko se kuki niba koko tubanye neza n'abafaransa kuki abafaransa bafite ibintu biba- bakoze hano mu rwanda nabo batabibazwa
misheri urako ntakintu kujya uriya mugabo arahagije bro kuki abafaransa bakoze baza mu rwanda abafaransa baje mu rwanda twari mu rwanda muri jenoside yabaye mu rwanda mirongo icyenda na kane ni ikintu gikomeye cyane cyabaye mu rwanda cyabaye ku isi yose jenoside yakorewe abatutsi mirongo icyenda na kane niyo banavuga ni abafaransa bari bahari abanyarwanda bari bahari barayibagijwe porukopa abafaransa bari bahari bo batayibazwa kuki batayibaza nduwungere ndakubajije minisitiri mbajya kuba minisitiri nduwungere ndakubajije kuki batayibazwa urakoze cyane misheri urakoze cyane mu karere ka kamonyi aho ni mu rwanda Ah, minisitiri nduhungire ah, maxime ikibazo cy'ahanini cyari kijyanye n'uko yifuza ko uwo mubano warushaho gutera imbere ariko gerageza usubize iki cya misheri
murakoze ikibazo cya- eh, cya misheli eh, kijyanye n'u- n'uko abafaransa batabazwa uruhare rwabo muri jenoside ngira ngo eh, u rwanda kuva kera nibyo rukora eh, kuva icyenda na kane eh, muribuka mm, za raporo komisiyo byagiye bishyirwaho eh, hari eh, raporo raporo mucyo eh, muribuka iyi n'iyi raporo yasohoye ejobundi eh, yaba abavoka bo b'abanyamerika news raporo y'icyo cyitwa raporo news byose ni ukwerekana uruhare rw'abafaransa muri jenoside eh, yakorewe abatutsi rero ubu ngaho a- a- aho bigeze eh, nibyo navugaga kare ni uko ibihugu byombi eh, bifite gahunda yo kugira ngo birebe neza urwo ruhare byifashishije eh, abashakashatsi abahistoriya hanyuma bizafatirwe umwanzuro umwanzuro nyuma wo kureba ababigizemo uruhare n'icyakorwa kugira ngo ubu- eh, kugira ngo ba- abakorewe jenoside bahabwe ubutabera ngira ngo niyo process turimo eh, ariko ubu haracyari kare mu kugira mu kuvuga umwanzuro uzavamo Mm. urakoze cyane ambasaderi olivier nduhungirehe kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika pacifique wiriwe neza
biriwe uri hehe
we nsanzwe ndi bujumbura mu kindi niho nsanzwe mperereye ikibazo cyawe
kandi nagire mbaze uwo mutumire uwo mushikiranganji w'umutumire ati mbega niba u rwanda n'ubufaransa bafitiye uwo mubano bagiye kuzogira ubwo nibo bawugize hagati yabo y'ubutegetsi bw'u rwanda n'ubutegetsi bw'ubufaransa baba barabagije abanyagihugu bobo icyo baba babivugako ikindi kandi ego umubano ni mwiza hagati yumva ku bana twumva yuko ari byiza mugabo ugiye kuraba uruhare ubufaransa bwakoze nko muri raporo zigenda zitangwa na leta y'u rwanda cyangwa n'ayandi mashyirahamwe biragaragara yuko ubufaransa bwoba bwaragize uruhara muri jenoside yakorewe bariya abatutsi bo mu rwanda mbega hoho ubufaransa babona yuko butoshobora gusaba imbabazi abanyarwanda k'umwe umwe wese ushyika hagati mu banyagihugu kugira nabo bumve yuko abanyagihugu botanga imbabazi kugira bagiranire urukundo imigenderanire hamwe hoho icyo umuntu kandi yoca yibaza ati "Nu- nubwo bogiranira iyo migenderanire hagati y'amareta urumva yuko mu banyagihugu bobo babuze ababo urumva yuko hoho bitazoba bigenda neza akangonongono kazogumayo nicyo kibazo nagomba kubaza uwo mushikiranganji yuko batoshobora kubigira hagati bwabo kwa butegetsi ariko baze babanze babaze n'abanyagihugu bwabo bumve icyo baba bagona Eh, Murakoze.
urakoze cyane ambasaderi olivier nduhungirehe icyo kibazo cya pacifique aravuga ngo mwebwe nk'abayobozi mushobora kugira ibyo mwumvikanaho ariko se abaturage hari uruhare babifitemo
murakoze ubundi abayobozi b'u rwanda ni nyakubahwa perezida wa repubulika eh, ba- bahagarariye u rwanda bahagarariye n'abanyarwanda ni ukuvuga ko politiki y'ububanyi n'amahanga bayikora mu izina ry'abanyarwanda rero ni muri urwo rwego eh, eh, n'izo ngendo iyo mishyikirano ibyo biganiro byose biba biba mu eh, mu izina eh, ry'abanyarwanda bose no mu nyungu eh, z'abanyarwanda Eh, ku- rero tukaba ariko dufite inshingano natwe nk'abayobozi mu gusobanurira abanyarwanda eh, iby'uwo mubano n'aho ugeze n'aho ugana ni ni aho ngaho rero turi eh, tukaba ibyo dukora byose dushyira imbere inyungu z'abanyarwanda kuko inyungu z'u rwanda eh, ni- ni ukubana neza n'ibihugu eh, byinshi bishoboka eh, kugira ngo duhahirane ariko tutibagirwa amateka tugashaka ibisubizo kuri ayo mateka bivuze rero yuko eh, igihe nikigera nyuma nyuma izi nzego nizishyirwaho iyi ko- nyuma navuga iyi komisiyo y'abashakashatsi n'iki tuzaganira tuga- tukareba ikibazo uko giteye n'ibisubizo twabonera ibyo bibazo kugira ngo aho ngaho niho eh, bizagaragara kurushaho ariko ubu nk'uko nabivuze haracyari kare ngo tuvuge neza eh, imyanzuro izafatwa ku byerekeye eh, u- uruhare rw'abafaransa eh, runaka muri jenoside yakorewe abatutsi a- ariko tuzakomeza tubikoraneho na guverinoma y'abafaransa
urakoze ambasaderi olivier nduhungirehe Ah, nyakubahwa ambas- ambasaderi ah, i- hari i- ikindi kintu cyakomeje kuvugwaho cyane ah, muri iyi minsi haba mu bitangazamakuru byo mu rwanda ibyo ku isi ndetse n'ibyo mu gihugu cya israheli ni ikijyanye n'umubano wihariye u rwanda rufitanye n'igihugu cya israheli dore ko minisitiri w'intebe w'icyo gihugu benjamin netanyahu yaje mu rwanda perezida w'u rwanda amaze kujya muri icyo gihugu abenshi bakavuga ko hashobora kuba hari amasezerano rwihishwa yabayeho hagati y'icyo gihugu n'u rwanda yo kugira ngo israheli yohereze ah, abimukira badafite ibyangombwa batuye muri icyo gihugu mu rwanda ariko u rwanda rukabyungukiramo ruhabwa amafaranga icyo kibazo mwakomeje kukivugaho ariko nibwo bwa mbere tukubonye ku ijwi rya amerika tugufite kuri telefoni wagira icyo ubivugaho
murakoze ubundi u rwanda na israel dufitanye umubano mwiza eh, ushingiye ku butwererane mu nzego zitandukanye harimo n'iby'ubuhinzi n'ibindi n'ibya- n'iby'uburezi dufitanye umubano mwiza eh, kandi turakomeza kuwuteza imbere naho icyo kibazo cyavuzwe cy'uko ngo ngo twagiranye amasezerano rwihishwa na na israel kugira ngo itwohereze abimukira b'abanyafurika bari barahungiye muri icyo gihugu ibyo ngibyo twabisobanuye inshuro nyinshi ko atari byo ko nta shingiro bifite n'ababivuga babivuga mu kirere gusa nta nta- nta kintu gifatika bafite niba bavuga ko ari amasezerano rwihishwa ntawubasha kuvuga aho yasinyiwe a- u- uko yari ateye na n'ubu ngubu ntawe urabasha kubivuga ariko ni bya bindi byo gushaka nyine gukoresha ikibazo cya bariya ba bimukira mu nyungu za politiki abanyapolitiki bamwe muri israel bakabikora gutyo eh, kandi eh, a- aba- abo bimukira bababaye bari bakeneye eh, solution kugira ngo ikibazo ikibazo cyabo gikemuke rero none turimo ayo masezerano ntayigeze abaho twarabivuze ofisiyelema ndetse hari n'amatangazo abiri ya guverinoma y'u rwanda yongera bishimangira rero sinzi abakomeza kubivuga aho babiku- aho babikura A- ariko nanone u rwanda rwigeze kumvikana ruvuga ko igihe cyose nta masezerano mpuzamahanga yishwe rwiteguye kuba rwakwakira abimukira
twe icyo twavugaga ni uko abimukira b'abanyafurika twakwakira hano mu rwanda aho baba baturutse hose harimo na israel abo bimukira twabakira ari ari uko baje hano eh, ku- ku bushake bwabo baje hano ariko bifuje kuza mu rwanda nta n'umwe uzanwe eh, ku gahato nta munya- nta munyafurika hano dushobora kwakira ari uko yirukanwe ari uko azanwe ku gahato mu rwanda ni aho ngaho rero eh, twavuze eh, twavuze ku buryo bwumvikana rwose yuko tudashobora kwakira abantu eh, birukanwe bazanwe hano ku gahato arakoze cyane ambasaderi olivier nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika daniel wiriwe
muraho neza uri hehe
Ah, ndi mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye ndabaza umutumirwa nduhungerehe Eh, kuri uriya urabona ikintu u rwanda n'ubufaransa bipfa ni ukwemera uruhare rwagize muri jenoside yakorewe abatutsi noneho ikibazo ngewe ndimo kumubaza Ndabaza se u- ubufaransa muri iyi minsi babanye neza wenda muri iyi minsi ariko ntabwo ruremera uruhare rwagize muri jenoside ikibazo ndimo kumubaza ndamubaze se koko batabibemera wenda bitegerejwe Ur- ubufaransa n'ubutemera uruhare rwagize umubano uzakomeza uko umeze uyu munsi wa none turiho Da- Daniel wenda Ikindi- Da- Daniel wen- wenda Yes.
minisitiri araza kugira icyo abivugaho ariko yigeze kuvuga ko ah, perezida Nicolas Sarkozy ubwo yasuraga u Rwanda akiri umukuru w'igihugu yigeze gusaba imbabazi ku bw'uruhare bw'urufa- bw'Ubufaransa muri jenoside
yarazisabye yarazisabye ariko ubona uriya wundi u- u- u- ntabwo yigeze abyemera cyakora hari icyo ndimo kubona uko guverinoma igenda ivaho indi ijyaho hari abagenda wenda bagira umutima wa kimwe cyangwa bashyira mu gaciro wenda bitewe na politike batarimo ku- ku- kubigendaho cyane wenda icyo cyo reka tubitegereze ikindi cya kabiri ndimo gushaka kumubaza gushaka kumubaza ku- ku rurimi rw'igifaransa urabona ingufu zihari ni ugushyira icyongereza nshobora mu gushyiramo ingufu noneho njye ndimo kumubaza arimo kuvuga yuko igifaransa kigifite ijambo mu rwanda hano noneho njye ndamubaza ese ntabwo ari imvugo ya politike ko usanga n'aba- na- na- na- n'abarimu usanga barimo gu- gusa n'abahabwa ibihano kubera batazi icyongereza aricyo barimo gushyiramo cyane ese iyo si imvugo ya politike ndimo kutubwira ubwo nawe ansobanurire niba koko ibi bimenyetso njye mbona mu rwanda usanga igifaransa cyarataye agati gisa naho cyaciye intuza cyarataye agaciro gakeya kirahari kiravugwa ariko urasanga iki- igifaransa cyitwa ikinyarwanda n'ikinyarwanda nta ngufu bashyiramo cyane nk'icyongereza noneho ndamaze se si imvugo ya politiki ubwo nawe abinsobanurireho murakoze Ura- urakoze cyane ambasaderi nduhungirehe nubwo rimwe na rimwe hari ibyo bakubaza byakabaye bisubizwa na minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo ariko gerageza usubize
murakoze Eh, ndagira ngo nsore ikintu kimwe nari mwavuze bwana Rwema ntabwo Nicolas Sarkozy yasabye imbabazi ku ruhare rw'abafaransa muri jenoside yavuze ko yeme- yemeye amakosa yakozwe urakoze ko habaye amakosa yakozwe Eh, ntabwo ya- yageze kuri ku ntera yo gusaba imbabazi Eh, ariko nk'uko nabivuze kare eh, twa perezida Sa- eh, perezida eh, macron yavuze yuko hazajyaho iri tsinda ari ryo rizacukumbura ngo rirebe ikibazo cy'uruhare rw'abafaransa muri jenoside hanyuma gifatirwe umwanzuro ngira ngo ntabwo twakwihuta ngo dushake yuko ibintu byose biba nonaha kandi tuzi aho tuvuye hari aho tuvuye n'aho tugana rero kugira ngo ibyo tuzabigereho tugomba tugomba kugira kugira porosesi izabitugezamo ariyo y'ibiganiro no kureba ukuri uko guhagaze hanyuma ku byerekeye ururimi rw'igifaransa nongeye mbisubiremo ntabwo ururimi rw'igifaransa rwigeze rucibwa mu rwanda nta nubwo rwateshejwe agaciro nibyo koko ubu ngubu ururimi rwigishwamo mu mashuri y'icyongereza ariko igifaransa kikaba narwo kikiri nk'isomo mu mashuri ndetse n'igifaransa kiracyari ururimi ofisiyeri ururimi rukoreshwa muri leta amategeko yose aba ari mu gifaransa murabibona no kuri radiyo na televiziyo amakuru aba no mu gifaransa ku buryo igifaransa ntabwo cyaciwe kandi turabizi yuko igifaransa ni ururimi rukomeye ku isi no muri afurika ni ururimi dushobora gukenera mu rwego rw'imibanire yacu n'ibihugu bivuga igifaransa haba mu rwego rwa furankofoni ndetse no mu rwego rw'umuryango w'afurika yunze ubumwe kandi murabizi yuko igifaransa ni rwo rurimi rw'amahanga ruvugwa mbere y'icyongereza ngira ngo rero tugomba kureba ukuri aho kuri ariko uko byagenda kose ingamba dufite ni ugukomeza kubana neza n'abafaransa no gukomeza kugira ngo abanyarwanda bakomeze bavuge indimi z'amahanga harimo n'igifaransa urakoze cyane minisitiri nduhungirehe nagushimire kuba wankosoye ku byo perezida nicolas sarkozy yavuze ubwo yari mu gihugu cy'u rwanda reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika tiyeri wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
nicimvira ahubwo ntangure ndamutumire edi nkibibona jewe mbere bya nanjyoheye kubona mwebwe ku ijwi rya amerika mwashatse kubivuga ko bino bintu jewe ubwiwanjye ngira ntangure nkeza bino bihugu ko ari bibiri kuko iyo ababanyi canke ibihugu bibanyi bishoboye gufata kubona ko imigenderanire byahora bifitaniye yarimo agatosiyama bikayitosora kiba ari ikintu ciza cyane mbere biza guha akarusho kanini abanyarwanda ndetse n'abafaransa ariko rero hari ikintu kimwe perezida ujya emmanuel macron we nyine yivuye yavuze ati mu byo mu byakahise k'u rwanda n'ubufaransa nta na kimwe kizohinduka bisigura neza rero muri iyo mvugo yivugiye byumvikana ko nimba u rwanda rwari ubufaransa bufise uruhara muri jenoside ubwo birumvikana yuko perezida yavuze ko icyo kintu kitibagiwe njye numvise neza yuko umenga kijya kintu cy'uko hari abo baba bagirijwe bafitemo uruhara bashobora kudokurikirana ariko nicyo nshaka mbere bazodutomorere kuko twumvise ko ubufaransa n'u rwanda byagiye hamwe duca twibaza mbega cya kintu cya jenoside cyaribagiwe kuko iyo biza hose mu byo twabonye n'ibyo twasomye muri kahise ubufaransa burafite uruhara rero nagomba mbaze uno muntu bariteguye by'ukuri kuyaga n'igihugu cy'ubufaransa kugira ngo abantu bafite ibyo bagira b'abafaransa bazohanwe basengere hanyuma nagomba mereze ku kantu kamwe u rwanda nimba rubona koko hariho ikintu rushobora gukora kugira ngo hagati y'u rwanda n'uburundi hagaruke imigenderanire myiza ntibaze ko hoba kigora bikabaho ntibaze kuyumvira gusa kuza kumvikana n'ubufaransa buri kure ariko barenganya uburundi buri impande yabo ibyo byohezo bigafasha abarundi n'abanyarwanda ariko gusa akantu edinaye nibagiye mu mbabarire gato hari akantu numvise perezida w'ubufaransa yavuze ati turashyigikiye kandidatire y'uyu mushikiranganzi wa mbere w'ubufaransa sinigeze numva umuntu n'umwe muri east africa ahaguruka avuga ati natwe turabashyigikiye bigaragaza nuko neza yuko abanyafurika tutagiye hamwe ngo dushyire hamwe tugire inite habe solidarite hagati y'abanyafurika nta na kimwe tuzopfa dushyitse ko ikimenyamenye mbere kibyerekana ntibibyara bishikiye maroke muri futuboro rero ndasaba abanyafurika bave hasi bashyigikire batarabya ingorane ziri hagati yabo ariko umunyafurika azerukigwe mbere w'umupfasoni muri frankofoni murakoze cyane edi urakoze tiyeri minisitiri nduhungirehe ibibazo bya tiyeri ahanini hari icyo yari avuze ngo kongera kugarura umubano ntibikwiye gukuraho uruhare ubufaransa bushobora kuba bwaragize muri jenoside
murakoze ngira ngo byaragaragaye mu kwezi gushize aho mu ruzinduko rwa nyakubahwa perezida wa repubulika mu bufaransa ntabwo u rwanda rushaka gusubukura umubano cyangwa se guteza imbere umubano w'u rwanda n'ubufaransa gusa dushingiye kuri dushingiye ku ku bukungu cyangwa ku bindi tukibagirwa jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo ibyo byaranavuzwe yuko n'icyo kibazo kizaba kiri ku meza y'ibiganiro kugira ngo nacyo gishakirwe umuti kuko nicyo kibazo gihari hagati y'u rwanda n'ubufaransa donc icyo kibazo ntabwo kibagiranye kandi kizakomeza kuganirwaho hari n'ikibazo rero gishamikiye bavugaga ku by'umubano w'uburundi n'u rwanda ubundi twebwe ikibazo turakizi ko giteye cy'uburundi ngira ngo icyangombwa ni uko uburundi bwabanza bugakemura ibibazo bihari mu gihugu hanyuma ndetse banafashijwe n'akarere akarere muzi ko east african community uyu muryango wa afurika y'iburasirazuba ari we washinzwe umuhuza muri ibi biganiro ngira ngo ikibazo nibagikemura ngira ngo bazasubukura umubano mwiza n'ibihugu baturanye ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi ariko nyakubahwa ambasaderi ukiri kuri icyo kibazo uvuze ko ikibazo mukizi ko abarundi bagomba kukikemurira ariko nabo murabizi ko kenshi na kenshi abayobozi b'u Burundi cyangwa se n'abayobozi bari mu ishyaka riri ku butegetsi bakomeza gushinja u rwanda ko rushobora kuba ruri inyuma y'ibibazo abarundi barimo u rwanda ububirigi ndetse n'ubufaransa
ibyo ngibyo birazwi byaravuzwe erega natwe bashinje gusa bashinja abafaransa bashinja ababiligi bashinja abanyamerika bashinja isi yose ariko bibagirwa kwireba ubwabo kuko ikibazo kiri mu burundi nicyo bagomba kubanza gukemura naho nibakemura icyo kibazo rwose umubano uzaba mwiza hagati y'uburundi n'akarere ndetse n'uburundi n'isi ariko rero abantu bagomba kureba ikibazo ko giteye ntibashake icyo bita buke misere mu gifaransa cyangwa se sikebwoti mu cyongereza hanyuma ku byerekeye kandidatire ya mushikiwabo muri francophonie nibyo koko nanishyigikiye ikintu ku byerekeye yuko afurika igomba kugira ubwisungane muri izi kandidatire kandi tuzashyikiriza iyi kandidatire muri mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa afurika yunze ubumwe byaba mu mpera z'uku kwezi cyangwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha inakishoti muri mauritania kugira ngo afurika african union ishyigikire iyo kandidatire nk'uko bisanzwe bikorwa mu makandidatire y'abanyafurika mu muryango mpuzamahanga rero iki ni ikintu gikomeye bikaba byaragaragaye mu zindi mu zindi kandidatire nk'iyo yavuze ibijyanye na maroko nubwo atari cyo kibazo cyonyine cyari gihari ariko ibyiza ni uko abanyafurika bavuga rumwe iyo bafite kandidatire nk'izi ngizi akabazo k'amatsiko nyakubahwa minisitiri perezida w'u rwanda yari mu nama y'ibihugu birindwi bikize cyane ku isi i Quebec mu gihugu cya canada tuzi ko umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa muri iki gihe uyobowe na michael jean uyu ni umukanadakazi icyo kibazo cyaba cyaraganiriweho hagati y'impande zombi ku bijyanye niba uwo mugore azongera akiyamamaza cyangwa se niba u rwanda rwarigeze rusaba canada kurushyigikira
ntabwo nari mpari mu biganiro bagiranye ngo menye uko niba barakivuze n'uko bakivuzeho ariko uko byagenda kose ubu ngubu nibyo hari umunyamabanga mukuru uriho Michael Jean wo muri canada wagaragaje ko ashaka kongera kwiyamamaza hakaba rero na kandidatire yarinze mushiki wabo nawe watangiye kwiyamamaza ndetse nk'uko nabibabwiye akaba ashaka no gushyigikirwa n'umuryango wa afurika yunze ubumwe ubwo rero tuzareba uko bizagenda mu minsi iri imbere muzi ko amatora azaba mu gihugu cya armenia muri mu mujyi wa yerevani muri kapitali ya yerevani mu kwezi kwa cumi uyu mwaka urakoze cyane guma kuri telefoni ya bwana minisitiri kuri telefoni dufite kandi nehemiya wiriwe neza
wiriwe neza eri uri hehe
ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri kivu y'amajepfo ni amahoro
ni amahoro kabisa ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndabanza nshimire iyo ntambwe ikomeye n'ibiramuka bibaye izaba ibaye hagati y'ubufaransa n'u rwanda kuko uwo mubano wari ugize iminsi urimo agatotsi ariko iyo ni intambwe ikomeye izaba itewe iganisha ku majambere ashingiye ku buhahirane cyane ariko akabazo nashakaga kumubaza nashakaga kumubaza kiriya kibazo mbere yuko nkibona mbona yuko gishobora gukemuka ari uko ibihugu zombi bikoresheje ukuri ese u rwanda rwiteguye kuvuga ukuri kose kugira ngo kiriya kibazo kibashe gukemuka hatarimo amacenga ya politike wenda ngo habemo imvugo za politike usange ejo n'ejo bundi wenda ibihugu byongeye kugirana imibanire mibi njye nkaba nshaka kubaza minisitiri nimba biteguye kuvugisha ukuri kose kugira ngo kiriya kibazo gikemuke ubutazongera kugaruka murakoze urakoze cyane nehemiya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Ah, nyakubahwa minisitiri turikiri kuri icyo kibazo cya nehemiya uri muri, muri kongo nibuka ko ubwo perezida kagame yahuraga na perezida emmanuel macron w'ubufaransa ah, guverinoma ya kinshasa yahamagaje ambasaderi w'u rwanda ndetse na ambasaderi wa angola dore ko na perezida wa angola yari bubonane na, na, na perezida macron I- mwaba mwaramenye impamvu ah, izo ntumwa zanyu zahamagajwe
Eh, twarazimenye ariko ngira ngo bya- ikibazo kwari ukutumva neza ibyavugiwe muri iyo nama kuko ibyo eh, perezida macron na perezida kagame baganiriye ni uko hari inama y'akarere yagomba kuzatumizwa na na angola kugira ngo bige ku kibazo cya eh, cya de- eh, repubulika iharanira demokarasi ya kongo Eh, hanyuma rero byumvikana yuko ngo ari ngo ari eh, inisiyative y'u rwanda na angola nk'aho u rwanda hari ikintu cyihariye eh, gitandukanye n'icy'akarere tu- tugiye gukora ku byerekeye repubulika iharanira demokarasi ya kongo kugira ngo naho ngaho habaye eh, misunderstanding kutumva neza ibyavugiwemo ariko icyavuzwe ni uko hagombaga kuba inama mu kwezi kwa gatandatu yo ku- kwiga y'akarere itumizwa na ngora u rwanda rero rukaba eh, ruzajyamo nka nka- nka- nka kimwe mu gihugu cy'akarere ndetse na perezida w'umuryango wa afurika yunze ubumwe nta nicyo kibazo cyari gihari nta kindi naho ku byerekeye ibyo ntene yavuze niba twiteguye kuvugisha ukuri eh, nibyo twiteguye kuvugisha ukuri- ukuri kuko twaranakuvuze eh, bihagije eh, no mu maraporo atandukanye kugira ngo ibyo ngibyo ntabwo bizahinduka urakoze cyane ambasaderi nduhungire hereka dufate na theodore wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
eh, ubu tuvugana ndi ikibagabaga mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye nagira ngo ni- ndabanza nshimire minisita ku- ku bisobanuro byiza duhaye yewe nifuzaga kuba namubaza ese ni byiza umubano w'u rwanda n'ubufaransa wongera agaruka cyangwa ni byiza cyane none nibazaga se ko koko wenda mbere y'uko ah, perezida mushaka atorwa hari hazemo agatotsi ese koko mwaba mu- mwizeye neza ko kariya gatotsi kaba karavuyemo ah, kuko hari igihe kigiye kuvugwa ko icyongereza igifaransa kiba cyakongera gukoreshwa bikaba nk'uko cyaba cyahagaritswe ese kuko mwaba muri shuwa neza ko igishobora cyaba cyaravuyemo ah, ku buryo impande zakongera zigasanga neza nyuma nta kibazo cyakongera kuvukamo mwakoze urakoze uh, theodore uh, ndibaza ko icyo kibazo twari twakivuze ariko minisita wenda araza kuvugaho kukivugaho mu magambo make cyane reka dufate na rafiki wiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe neza ku ijwi rya amerika uri hehe
ndi igitega mu burundi ikibazo cyawe
ikibazo canje na- nagira se n'ubaza uwo mushikiranganji Mm.
ko yego turumva ko imigenderanire y'u rwanda n'ubufaransa iri- biriko bigenda ni- biri- bitanguye kuza birajamwo ingufu buhoro buhoro nashaka ndamu- nashaka ndamubaze ko ataco bari atagishasha hagati y'imigenderanire y'u rwanda n'uburundi ibihugu vyamye kuva na kera ari bivukanye mugabo ubu bikaba birabana urunuka Uh, rafiki icyo kibazo minisitiri yari yagisubije avuga ko icyo kibazo kiri mu maboko y'u Burundi igihe uburundi bwashoboye gukemura ibibazo byarwo u rwanda rwiteguye gusubukura umubano no kubana neza nk'uko byari bisanzwe
sawa murakoze urakoze cyane uh, nyakubahwa minisitiri kuri icyo kibazo cya theodore
Eh, ku kibazo cya theodore eh, nk'uko nanone yabivuze kare eh, ubundi kugira ngo ibi- ibihugu bibane neza hagomba ubushake bwa politiki eh, mu mpande zombi Eh, ubushake bwa poli- bwa politiki rero twarabugaragaje nyuma ya jenoside eh, nubwo hari harabaye uruhare rugaragara rw'abafaransa muri jenoside twashatse no kubana icyo gihe ariko eh, ha- ntibyakunze neza Eh, rero eh, eh, navuze na- n'intambwe yari yatewe ku- ku gihe cya perezida sarkozy nyuma kubera ko yari avuye ku butegetsi akaba bikaba bitarakomeje ngira ngo n'ubu ngubu nabwo hari volonte politiki ni ukuvuga ubushake bwa politiki nidukomeza kuri iyi ntambwe tuzagira byinshi tugeraho ariko ntabwo bivuze ko hadashobora kuba ejo ejo bundi ibibazo byadusubira inyuma ariko twebwe ku ruhare rwacu tuzakora uko dushoboye kugira ngo dukomeze dutere imbere duteze imbere uyu mubano wacu n'abafaransa nyakubahwa minisitiri ikindi abantu bakunze kuvuga muri iyi minsi ngo ni uko u rwanda rusa nk'aho rurimo kugerageza guhindura politike yarwo mpuzamahanga aho kwibanda ahanini ku bihugu cyane cyane byo mu burengerazuba bw'isi bugasa nk'aho burimo kwegera uburasirazuba bw'isi aha twavuga wenda ubushinwa ibihugu nka za singapore ubuyapani n'ibindi ndetse noneho ngo ngo n'uburusiya ibyo wabivuga iki
ubundi rwa ntabwo rufite politike yo kubana neza n'agace kamwe k'isi gusa ahubwo tugerageza kubana n'ibihugu byose ibihugu byo mu turere twose kugira ngo mwarabibonye n'ingendo perezida wa repubulika yagize biragaragara ko ari impande zose zo ku isi haba i burayi muri amerika mu burusiya ndetse no mu bushinwa n'ahandi tutabariyemo n'ibihugu bya afurika n'ibyo mu karere bivuze ko twebwe icyo twifuza ni inyungu z'u rwanda ni inyungu z'abanyarwanda guteza imbere umubano wacu n'ibyo bihugu kugira ngo tubane neza duhahirane hanyuma bizaduteze imbere twese uko twakabaye kugira ngo ni ibintu bya ngombwa u rwanda rero ntabwo ruhitamo ahubwo rushaka kubana na bose kugira ngo twiteze imbere amakuru atugeraho ni uko mu kwezi kwa karindwi perezida w'ubushinwa Xi Jinping ategerejwe mu gihugu cy'u rwanda ayo makuru niyo mwayemeza azaba azanywe n'iki
ayo makuru ayo makuru niyo ibyo navugaga nyine byo gukomeza guteza imbere umubano hagati y'ubushinwa n'u rwanda muzi ko dufitanye umubano mwiza tukaba rero tuzakomeza kubana binyuze mu gukomeza kugenderana no guteza imbere ubucuruzi ndetse n'umubano hagati y'abashinwa n'abanyarwanda nk'abaturage twatangiriye ku makuru y'imikino cyane cyane umupira w'amaguru reka ari nayo dusorezaho u rwanda ruherutse gusinyana amasezerano n'ikipe y'umupira w'amaguru y'ubwongereza Arsenal y'uko iyo kipe ku myambaro yayo hazaba hagaragaraho visiti rwanda cyangwa se sura u rwanda byavuzweho byinshi cyane abantu bakavuga ko igihugu nk'u rwanda igihugu gikennye kitakabaye gitanga amafaranga yo kwamamaza ku ikipe nka Arsenal ikize cyane ku isi ibyo nyakubahwa ambasaderi mu magambo make cyane icyo mubivuga
icyo mbivugaho ni uko u rwanda icyo rwifuza ari uguteza imbere ubukerarugendo no kugira ngo amafaranga y'ubukerarugendo yinjizwe ari menshi mu gihugu uyu mwaka nako umwaka ushize twari tugeze kuri miliyoni magana ane z'amadolari twinjize y'ubukerarugendo yikubye kabiri ugereranyije na bibiri na cumi aho yari miliyoni magana abiri ubu ngubu rero muri gahunda ya leta yo guteza imbere yo kwihutisha iterambere donki iyi manda y'imyaka irindwi turateganya kuzongera gukuba kabiri ngo bibe miliyoni magana inani z'amadolari ntushobora rero kwinjiza ayo mafaranga guteza imbere ubukerarugendo utamamaje rero arsenal ni imwe mu makipe akunzwe ku isi ku buryo rero kwamamaza mu ikipe nk'iyo ngiyo buri gihe irebwa n'abantu miliyoni mirongo itatu n'eshanu buri munsi kugira ngo ni ibintu bihuye bihuye na logike yose ijyanye n'ubukungu kandi ayo mafaranga azishyurwa muri muri iyo poromosiyo ya arsenal ni amafaranga nyine avuye mu bukerarugendo muri aya mafaranga navugaga rero ngira ngo ni ikintu cyumvikana abavuga ko dukennye tugomba guhora dukennye abo ngabo ni abatumva neza aho u rwanda rugeze n'aho rwifuza kugera mu masegonda makumyabiri nyakubahwa minisitiri ijambo rya nyuma
ndagira ngo mbashimire kandi nandi mbabwiye ko u rwanda rwose ari igihugu kiteganya gukomeza kwiteza imbere no kubana n'ibihugu by'amahanga kugira ngo duteze imbere umubano mwiza muri afurika no ku isi ari nako duteza imbere ubuhahirane n'ubutwererane bizatuma iyi si ikomeza kugira amahoro kurushaho kandi ikarangwa n'uburumbuke bw'ubukungu ambasaderi olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire kandi nkureke ujye kureba umukino w'igikombe cy'isi wa mbere uhuza igihugu cy'u- cy'uburusiya na arabiya sawudite urakoze cyane
nimwe mukozi nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya amerika nshimire injeniyeri justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara ndetse na rora twagira yezu badufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubareke mwumve indirimbo yakorewe igikombe cy'isi hanyuma tubararike n'igikombe cy'isi kigiye gutangira muri aka kanya
One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause we got one life. One life, live it up, cause you don't get it twice. One life, live it up, cause you don't get it twice.
Strength in numbers is a force we can max. We raise our flags and put our pride on our back. We feel it like a champion when we shine our light. We got the power, make the nation correct. One life, live it up, cause you got one life.
mubandanya kumviza radiyo ijwi ry'amerika